mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri siti ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije muri kumwe kandi na oriyane itanga ishaka kaze mwese mu biganiro byacu ntabwo ari amatora akurikije amategeko kuko urebye ishyaka riri ku butegetsi fpr ni ryo rifata icyemezo cy'ibigomba kuvamo uwo ni umwari diane rwigara umwe mu bifuzaga kubaho umukandida perezida mu matora yabaye uyu munsi mu rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi yanagiye kubagezaho turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya
duhereye amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri somaliya turaza kubabwira yuko abagwanyi ba elshababu bongeye gufata ikindi ikigwati cya lego cyari cyarafashwe cyari cyari mu minwe y'abasirikare mpuzamakungu amisom turababwira kandi indi nkuru kuri siriya yerekeye ibyo ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu bivuga byerekeye ikiringo cy'amasaha cumi yari agenewe gushyira ibigwanisho hasi turababwira kandi ku nkuru yerekeye inama nshingamateka yatanguye muri venezuela ku nshuro ya mbere ibikorwa byo guhindura ibwirizwa shingiro izo nkuru rero kimwe n'izindi twabateguriye zirimo izivugwa ku matora mu rwanda turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume kuri radiyo yanyu mbere y'uko tubagezaho amakuru yacu yibanda ku matora yabaye mu rwanda amatora ya perezida tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muragezwaho na mugenzi wanjye oriyani itangishaka urakoze jeni muri somaliya abagwanyi ba elshababu basubiriye gufata ikigwati gikomeye ku mutekano w'akarere kiri hagati y'umugwa mukuru n'uburengero bw'igihugu abanyagihugu baba muri lego ku birometero ijana na mirongo ibiri uvuye Mogadishu bavuze ko abo bagwanyi binjiye muri icyo kigwati bongera baragifata mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu abagwanyi bagifashe inyuma y'aho abasirikare b'abagande b'inteko mpuzamakungu amison bagicungera umutekano waho baviriyeyo nk'uko byari bitegekanijwe n'ibiro bya afurika y'ubumwe ibrahim adamu na jean buramatari w'akarere k'ubumanuko bw'akarere k'ubumanuko ahitwa shabel niwe yabitangarije ijwi rya amerika kuri uno munsi wa gatanu y'uko ikigwati cya lego cyafashwe avuga ko abagwanyi ba elshabab binjiye muri icyo kigwati n'ibiduga binini bitanu bivuye mu turere dutandukanye kandi ko bi, bi, batari bashimishijwe n'uko inteko mpuzamakungu z'ubumwe bwa afurika zavuye muri ako karere batabibamenyesheje tukivuga kuri somaliya kuri uno munsi wa gatanu nyine igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyamenyesheje yuko igitero cyo mu kirere cyagizwe muri icyo gihugu kuri uno wa gatanu cishe umwe mu bategetsi bakomeye ba elshabab ali mohamed hussein azwi nka buramatari wa elshabab ku mugwa mukuru wa mogadishu akongera akaba umwe mu bakunze kenshi cyane gushikiriza ibyumviro byiwe ku mugaragaro yishwe muri icyo gitero ni nawe muntu wenyine yaguye muri icyo gitero kandi nta musivile cyahitanye ibyo byashyikirijwe mu itangazo ryashyikirijwe na komanda w'inteko z'abanyamerika muri afurika ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri siriya bivuga ko amasezerano yo gushyira ibigwanisho hasi mu ntara ya homes hagati mu gihugu yubahirijwe ikiringo cy'amasaha cumi gusa inyuma y'icyo kiringo abasirikare ba leta hamwe n'abagwanyi batavuga rumwe na leta basubiriye gutana mu mitwe kuri uno munsi wa gatanu ibyo biro by'agateka kazina muntu sohr mu mfunyafunya y'icyongereza bifite icyicaro mu bwongereza batangaje ko hahumvikanye inkoho mu buraruko bw'igisagara cya Homs ahitwa Faryahaniha Ter Mala n'ahitwa Um Shoron hamwe na hafi y'ahitwa Al Hula sohr ivuga ko abaroberi batanguye kurasa mu kigwati cya hose Tasnis na Javun hamwe n'utundi turere turimo abasirikare ba leta ntibiramenyekana neza abantu boba baguye muri iyo ntambara amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya kuri uno munsi wa gatanu ku nshuro ya mbere ku biro bikuru i Caracas muri Venezuela habaye inama ya mbere y'inama nshingamateka nshasha aho ni mu gihe hari hamaze igihe kitari gito hari akaruru mu makungu hamwe n'abatavuga rumwe na leta yo kwiyamiriza itogwa ry'inama nshingamateka nshasha kuri ivyo biro bikuru ku mugwa mukuru hahuriye abashingamateka amajana atanu na mirongo ine na batanu batowe kugira ibwirizwa shingiro rya venezuela rishobore guhinyanyugwa ivyo vyabaye nyuma yaho abatavuga rumwe na leta biyamirije ayo matora y'abashingamateka bavuga ko yabayemwo amanyanga mu itangazo ryashikirijwe na heather newart umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko amerika itazokwemera ibikorwa vy'iyo nama nshingamateka newart yavuze ko amatora aheruka kuba yo kubatora atemewe n'umugwi mpuzamakungu wari ujejwe kuyagenduza amerika ivuga kandi kwako kagwi k'abashingamateka kavuye mu gikorwa cyo kugerageza kugumya nicolas maduro ku butegetsi bw'igitugu bwo kurwanya demokarasi
oriyani itanga ishaka urakoze kuri aya makuru nshuti turi kumwe iyi ni gahunda radiyo ijwi rya amerika tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri tubibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ariyo radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu nk'uko nabibabwiye dutangira amakuru yacu aribanda ku matora ya perezida mu burundi muragezwaho na radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru y'itora rya perezida mu rwanda mubabarire ku murongo wa telefoni rero turi kumwe n'abanyamakuru b'ijwi rya amerika mu rwanda bakurikiranye ayo matora mu bice bitandukanye by'igihugu turi kumwe tubanze duhere kuri mugenzi wacu edi rwema edi uranyumva ndakumva evugeniya ye amatora yarangije gukorwa ibiro byafunze batangiye kubarura byifashe gute
nk'uko bivuze amatora yarangiye saa cyenda akirangira bahise batangira kubarura amajwi ku rwego rw'uturere mirongo itatu tugize u rwanda mu kanya hano aho ndi kuri komisiyo y'igihugu y'amatora aho baza gutangariza ibyavuye mu matora mvuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana charles munyaneza ambwira ko batangiye kwakira bimwe mu byavuye mu matora amatora bituruka mu turere hanyuma bakaza kubihuriza hamwe hano muri komisiyo y'igihugu y'amatora hanyuma mu masaha abiri ari imbere ambwiye ko baza gutangira kugeza ku banyarwanda ibyavuye mu matora kugeza ubu rero turategereze twumve icyo batubwira ikindi yambwiye ni uko ngo nubwo bataramenya neza amakuru nyayo ngo ubwitabire bw'abatoye bushobora kugera hafi kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana
aho rero urabona byifashe gute mu gihe biteguye kubarura amajwi
icyo twumva hano cyane cyane mu mujyi wa kigali ni umwuka w'abantu bavuga ko bagiye kujya mu bitaramo hari ibitaramo bitandukanye abantu barimo gutegura hari amakuru twumva ko ku cyicaro gikuru cya efuperi inkotanyi hashobora kuba ibirori byo kwishimira intsinzi niba umukandida wabo aramutatsinze hari amakuru twumva ko hari abaturage barimo kujya muri sitade ya kigali aho baza nabo gukora ibirori bijyanye no kwishimira intsinzi ariko hari nanone n'abakandida bandi barimo mpayimana philippe ndetse n'umukandida w'ishyaka green party frank habineza nabo ngo bashobora kuba bateguye aho baza guhurira n'abakunzi babo kugira ngo bishimire cyangwa se bagire icyo bavuga ku byavuye mu matora y'uyu munsi aho uri kuri ibyo biro by'ibarura urahabona abantu bahagarariye abakandida bose
kugeza ubu ngubu ntabwo baratangira kuza abari hano cyane ni abanyamakuru bategereje ko komisiyo itangira kubagezaho ibyavuye mu matora kugira ngo nabo babitangarize abumva cyangwa se abakurikira ibitangazamakuru byabo ariko turabona zimwe mu modoka zifite amapurake ya za ambasade nibaza ko nabo baza gukurikirana uko ibintu biza kuba bigenda hano kuri komisiyo y'igihugu y'amatora batangiye gutangaza ibyavuye mu matora edi rwema urakoze kandi ube hafi ubwo uzi mbere y'uko dusoza ibiganiro hashobora kuba hari amajwi yabashije kuboneka hanyuma uze kutubwira uko biraba byifashe urakoze cyane amatora ya perezida mu rwanda tuvugane noneho umunyamakuru wacu uri mu rwanda hasumuta kabuyi nawe wakurikiye amatora uko yagenze sumuta waba uri ku biro by'ibarura
nanjye ndi ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora nk'uko edi yabivuze gusa njye muri sare ndimo usibye abanyamakuru gusa bahari ari benshi batangiye gufungura ibyuma byabo bafite kamera batangiye kuzishyira mu myanya bategereje icyo abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora baza kuvuga nta bandi bantu bandi bari muri iyo sare usibye abanyamakuru bonyine ikindi nakubwira ni uko mu nzira nza hano kuri komisiyo y'igihugu y'amatora abantu bifashishije imbuga nkoranyambaga barimo kwandikirana bavuga ngo duhurire aha duhurire aha ku buryo hirya no hino mu mujyi wa kigali hari ahantu abantu runaka bagiye bahurira bategereje ko bagiye gukorerayo umunsi mukuru ni ukuvuga ko barimo kwandikirana bakurikije umukandida bashyigikiye kugira ngo barebe amajwi aza kugira
niko bigenda niko niko bimeze cyane cyane abarimo kwandikirana n'abashyigikiye umukandida runaka bavuga bati natsinda duhurire cyane cyane kuri za stade mu tubari hano tuzwi hano mu mujyi wa kigali twishimire iyo ntsinzi
ubwo rero nawe asumuta ube hafi urakoze kuri aya makuru tubwiye ube hafi uze kutubwira uko biraba byifashe mu kanya akanya nikatugundira urakoze cyane twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukomeje kubagezaho amakuru yibanda ku matora ya perezida w'u rwanda mugenzi wacu edi rwema uri i kigali mu rwanda mu kanya gato hamaze kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora mu rwanda sharire munyaneza aratangaza ko gutora byarangiriye ku masaha yari ateganijwe ko ubu komisiyo ayoboye itangiye ikindi cyiciro cy'amatora twatangiye igikorwa cyo kubarura amajwi nk'uko amategeko abiteganya amatora yagenze neza ubwitabire nk'uko busanzwe bwari bwiza umutekano wari wose abanyarwanda bari bishimye ubu rero igisigaye ubu kirimo gikorwa ni uguhuza ibyavuye mu matora ubu mvugira birimo birakorwa ku rwego rw'amadistrict yose ku turere twose uko ari mirongo itatu ubu bamwe batangiye no kutwoherereza ibyo bamaze kugenda bahuza byavuye ku biro by'amatora ubu natwe mu mwanya hano ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora nicyo tugiye gukora ubu tugiye gutangira kwakira ibyo biva mu turere natwe mu gihe kitarenze amasaha abiri duhereye ubu turatangira kumenyesha abanyarwanda uko batoye dushingiye ku karere hanyuma nk'uko twabisezeranyije abanyarwanda ntabwo turi burenze saa yine n'igice tutaye twabereka nibura mirongo irindwi ku ijana y'ibiro byatoye ndetse n'amajwi yabaruwe kugira ngo n'abanyarwanda turabizi ubu bafite amatsiko baryame bazi aho biganisha ndetse hari n'ishusho y'ushobora kuzatsindira amatora tuzagaragaza vuba nanone ejo tuzatangaza amajwi yose ariko y'agateganyo nanone bitarenze ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri tuzatangariza abanyarwanda perezida wa repubulika uzaba yatora mwari mwamenya urugero rw'ubwitabire ntabwo twari twabimenya nk'uko nakubwiraga ubu nibwo bitangiye kuza ubu natwe nicyo tugiye gukora mu mwanya tugiye kugenda tugenda tubihuza ubu rero muri aka kanya ntabwo dufite urugero ariko icyo tuzi ubwitabireho twaherukaga bwari bumaze kurenga kuri mirongo icyenda na karindwi ku ijana ariko ubu imibare nyayo turayimenya nitumara kugenda duhuza ibigenda biva ku turere
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwo yari shari munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora waganiriye na mugenzi wacu edi rwema tujye noneho mu karere k'uburengerazuba bw'u rwanda bamwe mu baturage bo mu turere two mu burengerazuba bw'u rwanda babwiye ijwi ry'amerika ko nta mbogamizi bahuye nazo mu matora kuko bari bariteguye bihagije kuri site z'amatora zitandukanye hagaragaraga impapuro zifashishwa n'abafite ubumuga mugenzi wacu claude ganza munyamagana yakurikiranye uko aya matora yagenze mu turere twa rubavu na rutsiro mu burengerazuba bw'igihugu adutegurira inkuru nk'uko byagenze mu tundi duce tw'igihugu mu turere twa rubavu na rutsiro kuri site zitandukanye abaturage bitabiriye amatora kandi abenshi batuye hakiri kare ku buryo hari aho wasangaga hasigaye abantu bake gusa mu masaha ya mbere ya saa sita hose wasangaga imitako y'uburyo butandukanye yiganjemo amabara ari mu ibendera ry'igihugu ibiranga umuco gakondo nk'ibiseke ibyansi n'ibisabo ndetse hanumvikanaga indirimbo zinyuranye zishishikariza abantu kwitabira amatora hagaragaraga nk'ahateguriwe ibirori kandi ahandi hari amagambo ashushanyishije amatafari ahiye atondetse mu buryo bwandika inyugute atanga ikaze ku bitabira amatora aba ni bamwe mu baturage twavuganye bamaze gutora kuri site zitandukanye zo mu tugari twatera imbere na kivugiza ni mu murenge wa nyabirasi mu karere ka rutsiro nababaza uko biyumva nyuma yo guhitamo uzabayobora mu myaka irindwi iri imbere kandi mu bisubizo byabo bumvamo uwo batoye utagombye kubabaza ngo ninde kumureba si ni umuyoberwa ntabwo byasabye ko bakwerekera wenda ngo uwo ushaka n'uyu dore n'ahangaha ari oya ndibanyerekeye kubera nari muzi namutoye rwose yaduhaye inka avuga ati mugire isuku tugira isuku turanezerwa duha amashuri umusaza wacu ijana ku ijana igipfunsi twamutoye rero watoye igipfunsi rero oya umva ni ingufu ni ingufu twamutoye ariko kandi yaratowe kuri site z'itora twagezeho nta ndorerezi z'amatora twabashije kubonana ngo tuganire nazo ariko hari aho abahagarariye site z'itora batubwiye ko zagiye zihagera hamwe muri ho ni kuri site y'itora ya kanama katolike mu kagari ka mahoko mu murenge wa kanama ni mu karere ka nyabihu twaganiriye na bwana tuyisenge teofile wari uhagarariye site aduha ishusho y'uko amatora yagenze kuri site ye hari mu masaha ya saa tanu mbese muri rusange urebye twavuga ko mirongo irindwi na tanu ku ijana y'abaturage bamaze kugera ahangaha muri rusange abatora nta mbogamizi bagaragaje kuri site twagezeho z'imirenge itandukanye yo mu karere ka rubavu nka rugerero kanamba cyanzarwe rubavu ndetse n'iyindi n'izo mu murenge wa nyabirasi muri rutsiro kuko abaturage twaganiriye nabo baduhamirije ko bari biteguye bihagije uretse indorerezi z'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi zagiye zigera henshi cyangwa aho twageze hose abahagarariye amasite atandukanye twaganiriye batubwiye ko nta ndorerezi n'imwe ku ruhande rw'umukandida wigenga bwana philippe mpayimana bigeze babona ndetse n'abahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rya dr frank habineza nabo ni hake baduhamirije ko bahageze amatora nyirizina yatangiye ku isaha ya saa moya zuzuye ku isaha y'i kigali ibiro by'amatora byafunze saa cyenda z'igicamunsi nk'uko byari biteganyijwe claude ganza munyamagana ijwi ry'amerika mu turere twa rubavu na rutsiro urakoze cyane ni umunyamakuru mushya w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana watugezagaho amakuru yo mu ntara y'uburengerazuba ku byerekeranye n'amatora ya perezida mu rwanda turi kumwe kandi na mugenzi wacu eric bagira ubusa eric uranyumva
yego ndakumva ejeni amatora wayakurikiranye kuva mu gitondo watubwiye aho wagiye uko byari byifashe ubu aho uri batangiye kubarura bimeze gute
ni ukuvuga ngo ndi hano i nyamiramba hazwi nka hoteli le capuri niho umukandida wigenga philippe mpayimana ategerereje gukurikirana uburyo ibarurwa ry'amajwi riraba rimeze ni ukuvuga ngo rero abantu ndi kuhabona benshi ni abanyamakuru hakongeraho itsinda ry'abamufashaga mu bikorwa byo kwiyamamaza ni ukuvuga ngo uko iminota igenda ishira ntabwo baratangira kubigaragaza kugenda mbona abantu bagenda biyongera ariko hariyongera kuruta abanyamakuru
E, urabona se bafite umwuka ki babo bamushyigikiye urabona hari icyizere bagaragaza ko umukandida wabo ashobora kuhegukana intsinzi bameze gute
wenda tuhageze mu kanya haciye wenda nk'iminota makumyabiri usanga baricaye bisanzwe urabona ko mu mwanya gato bagiye ku ruhande wagira ngo bariherereye ntabwo twamenya ibyo bari kuganira babivanye mu bandi bagiye kuganira ntabwo tuzi ibyo bari kuganira ariko navuga ko muri rusange wowe ntabwo wavuga ngo ni umwuka udasanzwe ni umwuka usanzwe sawa ubwo mu kanya turaza kumenya ikiraba cyavuye muri ayo matora urakoze cyane
nanjye ndagushimiye
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tumakomeje kubagezaho amakuru ku matora ya perezida mu rwanda umwari diane rwigara wifuje kuba umwe mu bakandida mu matora ya perezida ariko ntibishoboke mu kanya avuganye na mugenzi wacu etienne karekezi aratangira amubwira uko abona ayo matora yabaye kuri uyu wa gatanu mu rwanda itora ry'uyu munsi nta kintu cyo gukurikirana cyari kirimo kuko twese tuzi ibivamo ibyo ari byo donk urebye nta nta matsiko yandi dufite nta matsiko ariko urashaka kuvuga iki abanyarwanda bamwe twagiye tuvugana bavuze ko uyu munsi ari umunsi w'ubukwe none se mwe ntimwatoye ntimwitabiriye ubukwe oya ntabwo nitabiriye ntabwo natoye kuko ayo matora ntabwo ntabwo nyemera kuko ntabwo ari amatora agaragaza ukuri ni amatora arimo amariganya menshi ntabwo ari amatora abereye mu mucyo murava ko atari amatora ashingiye ku mucyo ariko ni amatora akurikije amategeko y'u rwanda ntabwo ari amatora akurikije amategeko kuko urebye ishyaka riri ku butegetsi fpr ni ryo rifata icyemezo kirigomba kuvamo rero ntabwo twaba dufite igihugu kigendera ku mategeko ngo birangire ari uko abantu bakeya bamwe ari bo bafatiye ibyemezo abanyarwanda bose bamwe mu ndorerezi zavuye hanze y'u rwanda n'iz'imbere mu gihugu bagaragaje ko aya matora abaye mu mucyo ahubwo ko yagombye kubera urugero andi matora muri afurika mwe mubivugaho ikiwe ibyo ntabwo ari byo ibyo ntabwo ari byo muri iki gihugu ntabwo bemerera opozisiyo ngo ijye ahagaragara itange ishobore gutanga ibitekerezo byayo rero ntabwo wava mu gihugu kitemerera opozisiyo kuvuga ibitagenda ngo uvuge ko icyo gihugu ari igihugu twagombye kureberaho kugira ngo ngo ibindi bihugu bya afurika byagombye kureberaho kugira ngo amatora yabo agende neza none se ushatse kuvuga ko izo ndorerezi zashishoje zikanzura zivuga ko ari amatora y'intangarugero murabona hari aho zibeshye zibeshye ibyo zivuga ntabwo ari byo ntabwo ari amatora y'intangarugero nk'uko umaze kubivuga ahubwo ni amatora yarangiye kera yarangiye hashize igihe kinini yararangiye ahubwo ikibabaje ni amafaranga ni umutungo w'igihugu basesagura muri aya matora aho kugira ngo bafate ayo mafaranga bayafashishe abantu benshi baba mu bukire muri iki gihugu umwari diane rwigara tuvugana ubushize mu gihe komisiyo y'amatora itari yemeje ko mwaba umukandida mwavuga ko aya matora agiye kuba mutarimo birumvikana mu bakandida batatu bahatanye kuri uyu munsi hari umwe mwumva mwe mushyigikiye ku buryo mwamwamutoye njyewe ntabwo natoye ntabwo nagiye gutora kubera ko nk'uko nabivuze ntabwo aya matora nyemera kuko ntabwo ari amatora abereye mu kuri abereye mu mucyo abereye mu bwisanzure ni amatora deja abitwa ngo barimo barayategura bayagenzura ni komisiyo y'igihugu y'amatora idafite ubushobozi bwo kubikora kuko nayo nk'izindi nzego zose ikorera mu kwaha kwa fpr ntabwo ari amatora nitabiriye kuko ntabwo ari amatora nyayo uko biri kose abanyarwanda batoye mu majwi yabonetse haraza kubonekamo perezida mushya uzayobora u rwanda muri manda y'imyaka irindwi iri imbere icyo mwiteze kuri perezida mushya w'u rwanda ni iki mwatubwira muri uyu mwanya perezida mushya ntabwo ari perezida mushya perezida ni perezida wari uhari ukomeza ahubwo turabizi twese icyo umuntu ahubwo yifuza ko ni uko igihugu haba impinduka mu gihugu cyacu bakareka abantu bakavuga icyo batekereza bakareka abantu bagakora nk'uko babyifuza bakareka abantu bagahinga icyo bifuza bakareka abaturage b'abanyarwanda bakabaho mu gihugu cyabo ariko hari abanyarwanda bagiye baganira n'ijwi ry'amerika bavuga ko bishimye nibyo navuga mu kanya bavuga ko bagiye muri aya matora basa nk'aho bagiye mu bukwe abanyarwanda bazi icyo bagomba kuvuga bazi ko utinyutse kuvuga ikinyuranyije n'ishyaka riri ku butegetsi byakugiraho ingaruka mbi cyane bikugiraho ingaruka mbi cyane donko bavuga icyo icyo bazi neza ko kitabatera ikibazo none se nyuma y'aya matora icyo muteganya kwibandaho cyane mu minsi iri imbere ni iki mwatubwira icyo nteganya kwibandaho nicyo ndi gukora muri iyi minsi nicyo natangiye ku munsi bari gutangira kwiyamamaza gukomeza gukorana na muvoma yanjye muvoma poroferi de porope pipo sarizashoni muvumenti itabaza mu kinyarwanda kugira ngo dukomeze duharanire uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda ndabashimiye cyane ni umwari diane rwigara tuvuganye ari kigali murakoze namwe
ndagushimiye nawe tene karekezi kuri iyi nkuru tujye noneho i Paris mu Faransa turi kumwe n'undi munyamakuru w'ijwi ry'Amerika Lucie Mukundwa turi kumwe ye aho mu Bufaransa naho ejo baratoye ubu byifashe gute biteguye gute ibyerekeranye no kubarura amajwi
kubarura amajwi byaraye birangiye ariko bateganya ko baza kubitangariza i kigali ntabwo twashoboye kubona amajwi yavuye kugeza ubu mu matora turacyategereje ko komisiyo y'amatora itanga uburenganzira bwo kubitangaza cyakora abanyarwanda bari mu mujyi wa pari barimo barajya bose ahantu bateguye aho bari buze gukurikirana amatora ari kubera i kigali biratangaje cyane kuko ni ku nshuro ya mbere igikorwa nk'icyo bagiye kwerekana amatora uko ari kuba i kigali mu mujyi wa hano i parisi ni ibintu bidasanzwe no bindi bihugu byo muri afurika bitari bisanzwe bikora abantu bamwe mu bakurikirana ibya politiki yo muri afurika baravuga bati u rwanda rwakoresheje ingufu cyane bakaba bavuga bati ese ni ukwerekana ishusho nziza y'igihugu cyangwa se ni n'uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda bari hanze bakomeze bagire uruhare mu gukorera igihugu cyangwa kwibuka n'ishyaka riri ku butegetsi ikigaragara ni uko abantu benshi byabatunguye ko hari abantu bafashe icyemezo cyo kwerekana amatora ari kubera mu rwanda hano mu mujyi wa parisi ubwo rero babukereye ubwo buryo bari bwifashishe muri make ni ubuhanga ngurukanabumenyi nk'uko abarundi babivuga ni ku mbuga nkoranyambaga bagiye gukurikirana hehe
barabikorera muri bare imwe iri mu mujyi hagati wa pari biratangira mu kanya bari mu butumire bari bavuze ko bitangira ku masaa moya n'igice hano i parisi ariko nyuma bavuga ko amasaha yigirijeho gato ko bitangira mu masaa mbiri ubu tuvugana turi kumwe n'abantu bari kujya aho ngaho nyine biri bubere mu kanya turahagera nko mu minota nk'icumi cyakora abakurikiranye amatora bakurikijwe cyane ku buryo budasanzwe ko bakurikiranaga umunsi ku munsi isaha ku isaha ibibera mu matora ni ku nshuro ya mbere abantu bahererekanyije amakuru arebana n'ibijyanye n'amatora mu rwanda ntabwo byari bisanzwe
rusiyo mukundwa ubwo ni iki wabwira muri make mu masegonda makeya dusigaranye abatwumva ku byerekeranye n'amatora y'aho ngaho
ikigaragara ni uko dukurikije nk'uko nyine abantu bari kwerekanya amakuru bari kwerekanya amakuru ni uko abantu basa n'aho bazi neza amatora kuko n'ubutumire handitse hasi intsinzi kandi abari kuyahererekanya cyane ni abantu bazwi nk'abantu basanzwe ari abayoboke b'ishyaka rya fpr ubwo rero biragaragara ko abantu bose barabizi ko kuva hashize iminsi biteguye ko n'ubusanzwe nta kindi kizava mu matora uretse ko perezida wari usanzwe uri ku butegetsi ari we uri buze kuba kujya ye urakoze dusiye umukundwa nshuti mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu nkambashimira mwese kuba mwateze amatwi nshimira abanyamakuru badufashe kuyabagezaho n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Justin Twaits wafatanije na Fasil Gebeyo kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi na amakuru mwayagejweho na Oriane Tangishaka mwese rero tubifurije ibihe byiza mukomeze kugira ijoro ryiza mwitegura kandi kumva amakuru mashya y'umukuru w'igihugu mushyashya w'u rwanda tubifurije mwese kugira amahoro y'imana